ndabasuhuje bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika mukurikira ikiganiro murisanga hano i washington dc muri kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu gahunda irakomeje kuri uyu munsi tugeze ku kiganiro cya karindwi tuvuga kuri kudeta yabaye mu rwanda mu gihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatatu kudeta yakuyeho repubulika ya mbere yimika iya kabiri umusogongero reka mbanze mbashimire cyane mwese benshi ndavuga benshi muri mwe mwaratwandikiye abandi mwaratelefonye ntitwabasha kuvuga amazina yanyu yose n'ubutumwa tugejejeho kuko isaha y'ikiganiro yose yahita irangira tutabahetuye gusa mwese murashimangira ko gutega amatwi umuntu nkawe no kumva akababaro ke gushyira imbere ukuri gufasha mu bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda ibyo byafasha abanyarwanda kutongera kwishishanya no kwikangana murabishimangira ko byabafasha bose kwisanga mu rwababyaye bakabana kivandimwe bataryana badahemukirana batagambanirana baticana mu kiganiro cy'uyu munsi turongera kwakira ubuhamya bw'abagize ibyo babona cyangwa babonye mbere cyangwa se nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi bwa repubulika ya mbere mbibutsa mwese gusa ko ukuri ku byatubayeho nk'abanyarwanda ariko radiyo ry'amerika ishyira imbere kuko niyo soko y'amahoro n'ubwiyunge radiyo yacu radiyo yanyu ijwi ry'amerika ntica imanza ahubwo tugerageza gucukumbura kugira ngo ukuri kube isoko yo kumenya no kumvikana tutubakiye ku musenyi bitari ukugore ku kuri kandi kwigaragaza kuko iyo nta kuri kubonetse hari igihe ibyo umubyeyi yakoze bishobora kuryozwa uwo bashakanye cyangwa se abana be si ngombwa gutegereza imyaka mirongo itanu dukomeze ikiganiro mpereza ijambo mugenzi wacu venisite nshimiyimana ukibagezaho venisite mikoroni yawe ndagushimye cyane etienne karekezi nongeye kandi kubaha ikaze mwese inshuti za radiyo yanyu ijwi ry'amerika muradukurikira kuri fm mu rwanda ku ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri turi kandi no kuri facebook youtube no kuri interinete kuri wa eshatu tu akadomo radiyo yacu vowe akadomo komu mubifashijwemo n'abatumire bacu muri iki kiganiro muri sanga murumva akandi gashya ko perezida kayibanda yaba yaranze ko kudeta muri mirongo irindwi na gatatu iburizwamo uyanze ko amaraso ameneka yaravuze ati mwebwe mukoze bavuye mu mutego ukomeye cyane murumva ukuntu umwe mu bapfakazi yimwe uruhushya rwo kujyana umwana we kwa muganga umwana aza kwitaba imana nyuma y'amezi atatu umwana amaze kwitaba imana nibwo mama yabonye ibaruwa imubwira ko ashobora gusohoka nta kibazo azajya kuvuza umwana nawe abasubiza ko atagisohotse kubera ko we yaragiye kuvuza yarangije kumushyingura hari n'icyakomeje guteza urujijo kugeza ubu ifatwa n'ifungwa ry'uwari minisitiri w'imari fideli nzanana yafashwe ryari kandi nande afatirwa he ni mu kanya bamwe mu bana b'abanyapolitiki bafunzwe babayeho ku buntu bw'imana n'inshuti abenshi twize serari aritisanari bashiki bacu bize kompirimenteri familiyari na za foye sosiyari turarangiriza ku buhamya bw'uwari mu rukiko perezida kayibanda n'abahoze muri leta ye baburana kandi basomerwa abantu baherukaga kubona ropromiye juwiye muri jaride ya perezidansiyeri muri resebusiyo ukongera kubabona bambaye imikara cyari ikintu kitoroheye umutima w'umuntu izo nizo ngingo nkuru nkuru twabateguriye muri iki kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
nabi basezeranije mu kiganiro cy'uyu munsi turaha ijambo abaduhamagaye batubwira ko hari icyo bifuza kutwunganiraho hari n'abo twahamagaye kubera ibibazo mwatubajije mwifuza ko twabashakira ibisobanuro ni muri urwo rwego bamwe mu bumva ijwi ry'amerika badusabye kubashakira ibisobanuro kuri kudeta yavuzwe hano muri iki kiganiro uko yaburijwemo ku itariki ya cumi n'icyenda gicurasi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'itatu abavuzwe ko baba baragizemo uruhare rukomeye muri icyo gikorwa ni uwari liyetona apolinaire bikorimana ubu ari mu gihugu cya senegali na suriyetona christophe hakizabera ubu ubarizwa mu bufaransa christophe hakizabera ari kumwe natwe ikaze ku ijwi ry'amerika murakoze cyane vinyitse nshimiye imana kandi ndasuhuza n'abatwumva bose ku ijwi ry'amerika nk'uko nabivugaga mu kanya rero iyo kudeta ivugwa ko yari igombaga kuba mu mezi yabanjirije ukwezi kwa karindwi mirongo irindwi na gatatu uwo mugambi wabayeho twari dufite amakuru ko ku itariki ya cumi n'icyenda y'ukwezi kwa gatanu hari kudeta yagombaga gukorwa bikozwe na ba ofisiye bamwe barimo ba kanyarengwe ndetse na ba rizinde ba maniraguha ariko nyine perezida kayibanda we ntabwo yabyemeraga we yavugaga yuko nta kudeta yakorwa habyarimana atabirimo akatubaza ibimenyetso by'uko habyarimana yaba biri inyuma ibimenyetso tukabibura ariko nkatwe ba ofisiye nyine uko twari tumaze kubineka twabimenye dufata inisiyativu turi abajene dofisiye dufata inisiyative yo kugira ngo nibayikora tuyiburizemo ariko buretse gatoya bwana hakizabera muri mirongo irindwi na gatatu uri suriyetona uri kumwe n'abandi bariyetona abo bariyetona muburizamo kudeta mute ntabwo byari bikomeye kuko ikintu tereze poruta ni uko uba washoboye kuba ufite abasuzofisiye bari muri za inite kandi n'abasirikare urumva rero twebwe twafashe inisiyative antakojene ofisiye kuko twarahiriye kurinda repubulika y'u rwanda n'inzego zayo twebwe rero duhitamo dufata umugambi yo kugira ngo iyo kudeta tuyiburizemo ngo umuntu akore kudeta i kigali yagombaga kuba afite sa disiposisiyo retroupe zishobora gukora icyo bita bukaraje y'umujyi zifata repuwe sitarateji inite yashobora kubikora rero yari imwe yari esikadoro de rekonesanse yategekwaga na kapitene gasake icyo gihe ari muri sejuru mu bugesera kubera iki kubera ko hari tansiyo hagati y'u rwanda n'u burundi mu bugesera hari impunzi nyinshi cyane zari zarahunze ubwicanyi mu burundi noneho rero boherezayo esikadoro kuko yari ifite intwaro zikomeye n'ibiti kugira ngo irinde izo mpunzi irinde n'umupaka turukontonera abarundi urumva rero kugira ngo kudeta ishoboke niba kubikora esikadoro itaje noneho dufata inisiyative tuti esikadoro niza turayibona n'izigira ngo ujye za pure sitarategike twebwe i kanombe onse teperepari kuko naho hari imike nayo ikomeye bitaga kompanyi dapwi yari ifite intwaro za rutura zishobora guhangana na za burende noneho ubwo rero abo bari pure n'abandi basirikare kuko iyo esikadoro ibuje ikaza twari guhita dufata ikigo cy'i kanombe kudeta tukiyurizamo kuko muri esikadoro twari dufitemo n'abasuzofisiye bo muri sidi n'abandi bose ureba se deja kontakite ntabwo bari no kurezisita cyane kuko abo muri noru ngira ngo harimo nka kuri burenda eshanu icyo gihe zariho imwe yari ngira ngo muri reparasiyo muri baze kuri izo eshanu abantu bo muri sida abasuzofisiye ba sefu do piyesi ngira ngo bari bane cyakora ibyo wazabibaza nka gasake we kuko ni umuntu uvugisha uko urwaye arabikubwira urumva rero twebwe kugira ngo noneho rero turayitegereza sikadoro ntiyaza itaje rero abasirikare basura mu bigo nabo dusura mu bigo ibyo byari byagaragaye byamenyekanye nyine ndetse habyari imana kuremeza tumeze inama yarakaye cyane yaba ofisiye none hashyiraho na komisiyo dankete komisiyo dankete yarimo kapitene mutabazi na kapitene maniraguha babaza abantu benshi cyane njye ntibanambaza njye bambaje na nyuma si banambajije simba wambajije icyo gihe majoro simba ndimubwira ko twebwe twafashe inisiyative kugira ngo tuburizemo za manevure kivize ya desitabilize rupiyi ziyobowe n'udutsiko tw'abantu abo twitabira mbese deserema egare none se uravuga yuko mwabibwiraga kayibanda kayibanda akababwira ko nta kudeta yaba habyarimana atayirimo habyarimana yaje gukora kudeta gute avanaho kayibanda kandi kayibanda yarizeraga ko atashobora kumukuraho
icyo ni cyo kibazo nyine kira ko kayibanda yizeraga umuntu witwa habyarimana cyane akizera minisitiri dore interiere sebatware cyane kandi habyarimana yari afite za mwaye zose kuko niwe wari minisitire akaba shefu detamajoro w'ingabo na polise na sirote yose yadepandaga ya minisiteri de la garde nationale icyo gihe umukuru wa sirote batarakora kudeta yari kanyari ngo nuko baje kumuvanamo nyuma bakamwohereza mu mashuri urumva rero daboro ikintu gihari bagomba kumenya ni imvururu zabanjirije ibyo byose mu mashuri izo mvururu muri sentandere birukanyemo muri wanjye bamwirukanyemo ngewe nkoresha agashuti n'ibiti noneho hamagarwa na diregiteri w'amashuri padiri gofina njyana n'abasirikare tugezeyo ambonye atahubwo ati numusubize mu ishuri ubwo bakubonye barikanga ndaza kumubaza ambwira yuko inforomasiyo yaba afite ibyo bintu ubiri inyuma ari leta na koroneri kanyarengwe ibyo bintu kayibanda inforomasiyo twazigejeje kuri kayibanda bigaragara n'ibiki we avuga ko bazakora nkete avuga ko imana nyuma minisitiri menade atubwira yuko ngo habyarimana yamubwiye ko agiye gukora nkeri ku kayibanda we yagira ngo ngo bahite bamufata ahubwo n'abo bandi habyarimana ngo amubwira yuko agiye gukora nkete bakamenya aho bari kumwe bose kuko bafunze kanyarengwe bataramenya abo bandi bashobora kumena amaraso urumva kayibanda rero arabyizera arabyemera ariko nyuma tuza kubona ko hari ikintu cyabaye mbere y'iyo rutizimiho muri derine bakora mitasiyo kandi mitasiyo zakorwaga nande amakuru wari gs urubuga aracyariho bakoze mitasiyo ubwo njyewe nagiye ibyumba kubaka nubakishaga nari mfite shansiye de batima militeri y'ibyumba mu kigo cy'ibyumba cy'abapolisi noneho mbona kapitene niyo yita araje azanye izo za mitasiyo zose azifite noneho rero arambwira ati dore ibyo basuzugutse bayameretse atari izo za mitasiyo zabaye bari bagiye bandika n'ikaramu imbere y'umusuzugutse wese bavanye i kanombe bavanye i kigali babohereza kure mu ruhengeri i cyangugu i kibungo mu mutara noneho basanga abo bawufisiye bose b'abanyenduka dovu bava muri gitarama kibuye butare bose abari i kanombe n'i kigali bari babavanye babohereje muri za ruhengeri gisenyi cyangugu kibungo no mu mutara noneho abantu bavuka muri gisenyi na ruhengeri abasuzofisi aribo bashimbuje abo ngabo aribo bazanye muri kigali ubwo noneho tujya kwa minisitiri minani ubwo niyo turanamusoro avuga ati ibi se byerekana ko izi ngizi za mitasiyo ntizakorwa shefu deta majoro atabyemeye ubu se ntibigaragara ko noneho na habyarimana kudeta abiri inyuma minani anyura mu cyanzu mu gikari aragenda adusiga iwe ajya kwa kayibanda nyuma hafi y'iminota nka mirongo ine aragaruka atubwira yuko kayibanda yahamagaye habyarimana habyarimana akamubwira ngo izo za mitasiyo zakozwe na serubuga we habyarimana atabizi ariko serubuga ibintu byose ni ni serubuga ibintu byose ni serubuga serubuga yashoboraga gukora te minani yavuze ngo ni serubuga twebwe turabyanga tuti ntibishoboka ntabwo serubuga nubwo ari je ntashobora kumita resize ofisiye shefu de tamajoro tutabizi minani aravuga ati kayibanda yavuze ko ari kwabyelemana amubwiye tuti no ahubwo usubireyo umubwire ariko noneho minani atubwira yuko na kayibanda nawe ngo yahagaritse izo za mitasiyo babwira habyarimana yuko ntabwo ari igihe uburundi n'u rwanda bareba nayingwe ngo soneparoma do shambari de rezimite kuko ngo ibyo ngo bigabanya efikasite kombatante y'iro za imiti ngo dozo mitasiyo zose zire zihagaze ako niko gatoki ka mbere kari kaje hagati ya habyarimana na kayibanda ariko kayibanda agahora yewe ari perezida ubwo dukomeza natwe kubikurikiranira hafi nyuze nk'inyanza kwa ndakaza ndakaza yambwiye ati hariya amashuri batangira abantu bapfaga i butare bajya kudestabiriza mu yandi mashuri hose ngo yohereza telegaramu muri leta majoro asaba insurigisi ya feri abahagaritse abantu bava i butare bakaba bagiye mu mashuri gukwiza akajagari mu mashuri muri za gitarama ahandi hose bategereza insurigisiyo ntibazimuha arabareka abanyeshuri bahita batagenda ubu ibyo byose biba byerekanaga yuko hafeti iyo ubyanarije inyuma usanga ibyo byose barateguraga ibintu ngo barandaropeye guverinoma we noneho nibakora kudeta bazabone ibyo barega kayibanda ibyo tubisobanurane natwe avuga ko bibwira kayibanda tubisobanura nyiribakwe niyo bakora nabyumva christopher kizabera mwashoboye kuburizamo kudeta mu kwezi kwa gatanu ariko mu kwezi kwa karindwi nyuma y'amezi abiri gusa ntabwo mwashoboye kuburizamo iyabaye ku itariki ya gatanu nyakanga mwari muri he oya kutayiburizamo urumva kayibanda yari yaranze tuto resistance tuto opposition urumva rodizi no foro kwa twaraje abasirikare hanze kayibanda we byaramurakaje kandi nabwo nta n'icyabaye kuko bo esikadoro ntiyaje iyiza nibwo byari kugaragara niba twayiburijemo cyangwa tutayiburijemo habyarimana yaraye mu ntuza yaraye mu bugesera ntabwo yaje esikadoro ntiyaje ngo igire abarwayi noneho nyuma yabyo kayibangiriza aratubuza noneho nta kintu twakoze kandi na kudeta ibaye uzarebe nta ofisiye n'umwe w'intacaramari cyangwa ahandi
ariko se kayibanda yavugaga yuko muburizamo kudeta abaha izihe mpamvu zigaragara yanze ko amaraso ameneka we yanze ko amaraso ameneka yaravuze ati mwebwe mukoze iyo bamuguye mu mutego ukomeye cyane mwebwe muvuze ngo mugiye kurezisita byanze bikunze mwarasana mwa rwanda atari kugira ngo bigende gutyo muzareke abo ba rutemayeze we ntiyakoreshaga abakiga ati muzareke ba rutemayeze bagufate bafate igihugu nibashaka bazatwice batumare nibyo twumviye niyo mpamvu ubona kunze tuba ngo yabaye mu mahoro nta resistance yabaye ntaki kuko kayibanda yari yarabyanze kompletoma n'icyo gihe mu gitondo yakunze tarosenge kanyarengwe yaje na kajugurwa twawe na ryetora muganafura we ajya mu biro kigarana na muganafura hanze mbese manukane ni kompanyi mutara tuze kwepuza kuri kudeta ati tubyo tutu ati rekera ati kayibanda ibyo yarabyanze n'ibiki byose atubutegetsi n'uwawe hanze ati byihorere nta resistanse yigeze iba nta kigo kayibanda niwe wabibujije na n'ubu ndabimushimira kayibanda yerekanye ikintu gikomeye ubushishozi urumva ubushishozi bukomeye cyane yerekana ko yakundaga abanyarwanda bose ntabwo yashatse ko hagira amaraso n'ikijojoho na kimwe cyameneka christophe hakizabera ndagushimye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika murakoze cyane
Washington ijwi ry'Amerika kudeta muri mirongo irindwi n'itatu imaze kuba ntabwo abayobozi bakoranaga na perezida kayibanda bose bahise bafungwa bagiye bafungwa urusorongo kugeza mirongo irindwi n'itatu irangiye ndetse no muri mirongo irindwi n'ine bagifungwa bamwe bagaruwe ku kazi ariko nyuma baza gutabwa muri yombi niko byagendekeye Stanislas Ndahimana wari umuyobozi mukuru muri minisiteri y'ubucuruzi yahawe akazi muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga nyuma ya kudeta nyuma aza gufungwa umuryango we urameneshwa ucirirwa muri komine kimwe na bagenzi be ariko afite umwihariko yishwe afite imyaka makumyabiri n'umunani muri iki kiganiro natumiye muri mirongo itandatu yari diregiteri generali muri minekomu rero kudeta ikimara kuba ntabwo bahise bamufata ahubwo bamuhinduriye umwanya bamugira diregiteri generali muri minisiteri ya koperasiyo bahita banamurambisiyo aza muri amerika yahamaze amezi atatu yaje gufatwa ate byagenze gute nuko nyine yagarutse avuye hanze muri misiyo bakomeje kujya bamushyira muri za interogatwari bamubaza bamubaza bakamurekura bakamubaza noneho ku itariki ya cumi n'imwe z'ukwezi kwa gatatu muri mirongo irindwi na kane rigizine yaramutelefonnye aramubwira ngo aramushaka papa aragenda aramwitaba agezeyo yahise amufata aramufata ngo amugenge amuraza ariya muri purizo i kigali muri dizine fatante noneho bukeye mu gitondo ngo nibwo yamujyanye muri sipesiyari mu ruhengeri rizinde aramwijyanira ubwe eee yamujyanye ubwe bafashe papa wawe icyo gihe mama wawe ahimwe icyo bazabaye bwa mbere eh, ku wa gatandatu ku itariki ya cyenda mama yari muri kirinike kuko yari amaze kubyara Hmm.
umwana muto nyine papa yasize twebwe twari mu mazu twebwe twabaga nyine i kigali mu mazu ya leta twari dutuye hano ku kicukiro ubanza umbwire mama wawe mbese we ko yari amaze kubyara bashoboye kumugumisha mu nzu ya leta kugira ngo abanze eh, ature imbaraga oya ntabwo bamuretse kuko mama yakoraga muri kese de parinye ubwo nyine avuye mu bitaro yaraje aza mu kicukiro ariko nyine ngo wahurira n'abantu ubu ni abasirikare cyangwa se ba- intumwa za leta simbizi bamubwira ko bamuzanira ngo iretire imuhagarika mu kazi banamubwira ko ahita asohoka mu nzu ya leta Eh, ubwo rero yahise asohoka mu mazu ya leta ubwo nyine abantu b'inshuti n'imiryango mike twari dufite mu mujyi wa kigali baramufashije turagenda tujya aho tuvuka ku kamonyi muri komine tanu ariko se nk'abana mubonye agahinja mwagombaga gukina nako mukakakira mukishima ah, mu- hambirijwe riva mujyanywe kuri muri komine mu- aho ngaho ku kamonyi iwanyu mwakiriwe mute mwabayeho mute muri iyo minsi numvaga twari twari n'abana cyane abari basigaye nkanjye kuri tubona bafite imyaka ibiri ntabwo ibyo twagiye twagiye tu twa- twabi- twabibonaga ntabwo twari tubizi ibyo ari byo rwose twagiye twumva gusa amakuru uko twagendaga twigira hejuru bagendaga badusobanurira mama tubwira batubwira ariko urumva eh, twageze nyine ku kamonyi aho papa avuka ni nako rwose ni na- na mama na- nawe ntibavuka Eh, mama avuka hariya mu irunda muri komine eh, muri irunda gunumva no ku kamonyi ni ibintu byegeranye imiryango iratwakira iradufasha mu gahinda kenshi kubona umuntu w'umubyeyi ushoreye impinja zimwe wenyine ariko rwose abavandimwe inshuti bagerageza kumuba bugufi turakura tubaho Ah, bo- mu bibazo byinshi nawe urabyumva ko mama nawe ntabwo yari yemerewe gusohoka muri komine avu- muri komine taba Eh, ni ubwo buryo twabayemo ndimo ndagerageza kugusubiza mu bihe bikomeye ndabyumva nk'umwana wabyirutse ubona ugize imana ukabona ukavuga uti mbonye karumuna kanjye ako kana kakuze gate nicyo nshaka yuko umbwira n'urukundo wari ufitiye uwo murumuna wawe uwo mwana ntabwo yaje kubaho twageze nyine aho ku kamonyi umwana ararwara Hmm.
afite amezi make ararwara ararimba Ubu ari data wacu rero wabaga mu bubirigi ubwo noneho akora ibishoboka byose ashaka impapuro kugira ngo umwana aze kwivuza ubwo nyine mama ah, umwana wacu amaze kurwara mama yandikiye tamajoro amu- asaba kujya kuvuza umwana hanze kuko we atari yemereye nyine gusohoka muri komine yari afungiyemo abicisha mu bihayimana abihayimana babimufashamo bakajya bajyana ayo maletire serubwo agasinyira ko yayabonye ko noneho birakomeza gutya ariko umwana aza kwitaba imana nyuma y'amezi atatu umwana amaze kwitaba imana nibwo mama yabonye ibaruwa imubwira ko ashobora gusohoka nta kibazo azajya kuvuza umwana nawe abasubiza ko atagisohotse kubera ko uh, yari agiye kuvuza yarangije kumushyingura komera ninde ninde washubije umubyeyi wawe amubwira yuko noneho ashobora kujya kuvuza umwana I- ni- ni- ni ibaruwa yari yasinyiwe na- na serubwa I- ikintu ntumva ni iki ngiki Ah, serubuga ari muri eta majoro serubuga ntabwo ashinzwe abinjira n'abasohoka mu rwanda Ah, serubuga ntabwo ari umuganga mukuru mu gihugu ugomba kubwirwa ko hari umuntu ugomba kujya kuvuzwa hanze Eh, serubuga nta nubwo ari na minisitiri w'ububanyi n'amahanga nta nubwo ashinzwe ubutegetsi bw'igihugu ari muri eta majoro kuki mwandikiraga serubuga ntabwo mbyumva kwandikira serubuga ntabwo wari ashinzwe byose koko ni ni uko abamama bacu bafungiye mu biturage bagomba kugira uruhushya rutuma basohoka gusohoka rero bya ururyango rwasinwaga nawe itamajoro ko bashobora gusohoka mu gihugu eta major niyo yonyine yashoboraga guha uburenganzira umuntu ufungiye muri komine kugira ngo ashobore kuyisohokamo niwe niho honyine hari uruhushya ngo baso- babashe gusohoka mu gihugu we ibyo nabyo ni ibintu byakunze kumubabaza byakunze yakunze gusubiramo kenshi umubyeyi wawe wabonaga yakira ate aho ari nawe aratwumva ariko mutwumva hano ku ijwi ry'amerika ababyeyi benshi ntibashobora kuvuga kubera intimba bagifite ku mutima iyo tutashoboye kubavugisha duvugisha abana babo kugira ngo ubutumwa bafite bushobore kugera kuri mwebwe mwese abanyarwanda ho muri hose mu rwanda no hanze mwumva ijwi rya amerika mushobore kumenya ukuri ku mateka igihugu cyanyu cyanyuzemo nyuma ya kudeta yirikwa ry'ubutegetsi bwa perezida girigo kayibanda muri mirongo irindwi na gatatu nkaba nakira muri kano kanya kuri ijwi rya amerika uh, clarisse ndahimana ni umwana wa stanislas ndahimana utubwira uko babayeho ugenda utubwira cyane cyane uko umubyeyi we yakiriye kutabasha kujya kuvuza umwana we kubaho ntabwo byari byoroshye nk'uko abivugaga ariko se abo baturanyi banyu abo mwasize i kigali izo nshuti za so pe nta wagize gutya ngo atinyuke yemere nubwo yabizira kubahereza ukuboko kugira ngo mutaruhama birumvikana harimo abataratwegeraga ariko hari bose n'abandi babaye babaye beza cyane babaye beza baradufasha ubwo nko muri mirongo irindwi n'umunani nyine ba mama nabo hari batangiye hari kujya badohorerwa batangiye kujya basohoka no mu makomine umvugo nyine nyuma y'imyaka itanu uva igihe kirekire gifite uko cyanganaga bose mama yarajyaga i kigali ajya gushaka nirugire imbabazi yari minisitiri wa finanse nirugire imbabazi yari akoranye na papa bakorana rwose neza bumvikana nuko rwose intoki imbabazi baramutakambira ati rwose mfasha ndwana aho abana bagiye kumfana nuko
ni umuntu mwiza cyane rwose ndabashimira cyane ijwi rya amerika kuba mwashatse kujya mutambutsa ibiganiro rwose namwe ni ubutwari mujya kumva muhora mwumva ibintu ibintu ibintu by'agahinda k'abantu batari bake bahuye nabyo kandi rwose nkaba nkomeza nkaba nakomeza za kwihanganisha abo twahuje aya makuba bakomeza bihangane
kalise ndahimana ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wongeye guha ijwi ry'amerika
urakoze cyane
Washington ijwi ry'amerika mukomeje kumva ijwi ry'amerika ifatwa n'ifungwa rya fideli nzanana wari minisitiri w'imari ryakomeje gukurura impaka mu biganiro byacu biherutse mwumvise colonel laurent serubuga wari wungirije umukuru wa etamajoro avuga ko nzanana yafatiwe i kigali umukobwa we miriyamu nzanana yahishe amusubiza ko umubyeyi we yafatiwe ku kibuye muri komini kivumu amaze kumva ayo makuru apolineri bikurimana wari umusirikare ari liyetina muri mirongo irindwi n'itatu yari mu kigo cy'i kanombe ashinzwe imikino ngororamubiri yatubwiye ko hari icyo yifuza kutuganiriraho ku ijwi ry'amerika dusangira ijambo apolineri bikurimana tuguhaye ikaze urakoze bwana venisite wasabye kugira icyo wunganira bino biganiro dukora umaze kumva ibyatambutse wageza ku bumvi ry'amerika igitekerezo cyawe igitekerezo cyanjye n'ibiriya serubuga avuga kugira ngo tuvugishe ukuri nzanana yari iwacu narabikurikiye bamuvanye inyange iwabo muri komini kivumu avuyeyo bamuzanye kwa serubuga abamufashe bamuvanye muri saro kwa serubuga muri saro bamujyana muri gereza ibyo ngibyo uvuga ubifitiye gihamya nk'uko ubyemeza mbifitiye gihamya yega ya serubuga yari atuye hafi ya korudogaride hari i kigali umuntu nka nzanana deja niyo yasohoka hari iruhande rwa esemu bamufashe umuntu nka nzanana si umuntu nepoteki bamufashe bamuvana kwa serubuga benshi byaragaragaraga ntabwo hari nijoro hari ku manywa y'ihangu hari nko mu masangahe kubera ko byamfasha kubimenya nagerageza guhuza n'amakuru mfite kugira ngo numve niba ari byo ahubwo wabaza ko serubuga utirikora imana ko yambwiye gutya gutya bimeze kandi rero amaherezo nuko nta rubanza rurimo nta rubanza rurimo amaherezo gaserubuga azabyemera apfe tumu nuko ntabwo yitegaga ko ibintu bizajya ku mugaragaro apolineri bikora imana ndagushimiye cyane ku bwa kino gitekerezo uduhaye urakoze nawe bwana venisite nabibukije mu kanya ko koroneri serubuga mu biganiro twagiranye yaduhaye amakuru ku ifatwa n'ifungwa rya fideli nzanana ngiye kubashyiriraho ibyo serubuga yashubije mubajije icyo kibazo mutega amatwi kuva atangira kugeza ku ndunduru ndi mu biro mafamu arantelefone ati hano hari umuntu ugushaka byihutirwa ndaza nsanga ari nzanana anshyira pari arambwira ati ndashaka rwose unsabire nuvo diregiteri generale di serivisi santarare do ransenyuma donc nuvo diregiteri do la serote ati musabire odiyanse ampe odiyanse ni odiyanse musaba gusa telefone ari izindi ndetse ninagusaba serivisi delikante ni hano hari nzanana ushaka odiyante wamurosova rizina arasubiza ati no ati jesu yareyimiyo ntashobora kwenterompa ati umubwire azaze ejo witeri taranti nzanana yajyanye na karaveri yamuremye sizi niba wari umuzi yamuremye ndamuzi yajyanye nawe agiye gucumbika iwe ahari simbizi ngo mu gitondo aragenda ariperezanta anovere kari rizinda arantelefona ati maze kurosova votarami nzanana ati ibindi perezida arabikubwira numva nkubiswe nanone n'inkuba aho nzeredmi perezida arantelefona ntunganya cyane ngo naguhaye mukumbera ajwe muri etamajoro ngo ntabwo kandi mu nama twakoreye hano muri perezidansi nakubwiye ko bunaveriye navware dano dosiye de, de politisien ngo vuvuzimise dans le fonctionnement de la, de la justice ngo comment twakubaza rwose impamvu urimo wivanga mu mikorere y'ubutabera no yarambwiye ngo niba ntafite akazi gahagije aho ngaho mubwira anshyira ahandi nka trois jours après notre secrétaire araza arambwira ati hari komanda arizine ngo ushaka kukubona nimunzanire nuko noneho niyo yazaga sekiroteri arasohoka ebyensire noneho niyo yambwiraga ati nta kindi kinzanye nze kugusaba imbabazi ati twarabanye warantegetse ntegeka neza notororasiyo burema isamfaye ati akazi kagiye kunteranya nawe ntizi iki ati iya feri yanzanana ati rwose mbabarire ati kereka niba perezida yarabyumvise nabi atari ko ati twari tumaze iminsi tumushaka twaramubuze ndetse ahubwo nari naramukoreye raporo ko nkeka ko yafashe indege yigiriye i burayi ati kuko aho famiye iri inyange kivumu ati twarahagose ati ntabwo yigeze yinjiramo ati rero ati twari twaramubuze ati igize imana mubonye anyizaniye ati mpita mbibwira perezida ambwira ko nta kindi kirankorera mukorera uretse kwegizekita romanda dare so umuntu mwashakaga gushyira muri cour de compte akanga umuntu wasabiraga umwanya nsekarije ngo agirwe minisitiri wa feri etarangere umuntu yisabira ubwe yisabira ubwe randevu ko ari izinde ahageze arafatwa
oya oya no no ngenda kubwira ahubwo ko nyuma yaho mafame niwe wageze aho arangarukana ati kame mu muntu w'inshuti wari uje aho ngaho bakamufata avuye iwawe niwe basuzuguye tetera twageze aho nyuma duhubiriye muri ino kazi yo ahuye na perezida niwe yavuze ati kamemo nyakubahwa bwana perezida ati burema iriya kaye yanzanana yarambabaje ati kuko n'igihe wahamagaye umugabo wanjye ari mu biro araza bakamufata ariwe ni umugabo wanjye basuzuguje noneho perezida niho yamubwiye ati none karumevu ati serubuga narabimusobanura kuko ubwo nyuma nageze aho ubwo nayo ntarahagera nageze aho njya gusobanurira perezida uko byagenze noneho mbibwiye mafame ho aratukararira n'iki noneho ahuye na perezida inose parotoni niho yabimubwiraga nyine amubwira ati muzakora ibiti inkoni zamba ariko harimo n'agasuzuguro ko gusuzugura umugabo wanjye uwo yari colonel laurent serubuga wari wungirije umukuru wa ifungwa rya minisitiri fideli nzanana undi munyapolitiki wafashwe bitinze ni minani froduwalde wari minisitiri w'itangazamakuru yabikenye ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa cumi muri mirongo irindwi n'itatu kuva yafungwa abe ntibongeye kumuca iryera yarerewe n'imana inshuti yari afite zimubanira neza akaba wamugani ngo ribaruwa riraye nakiriye umwe mu bana be andre minani uba mu bubirigi ikaze ijwi ry'amerika murakoze bwana venuste nshimiye imana kuba mwiyakiriye ku ijwi ry'amerika muri mirongo irindwi na gatatu uri umwana muto ufite imyaka umunani uri mu biruhuko tubwire icyo wibukiyoketaho hakiyukaho yegurwa abicu bombi bari inyabikenye papa yagombaga kuzinduka ajya mu nama y'amatora y'ishyaka igitarama mu gito mbere yo kwitegura kujya mu nama y'amatora yafunguye radiyo yumva hatambuka umuziki w'ingabo z'u rwanda papa yabaje gushidikanya abaza mama ati ubanza twacuranze mu kindi gihugu atari mu rwanda icyo gitondo rero mu rugo byari akumiro abana bakoze abahinzi n'abashumba b'inka ndetse n'umushoferi wari wazindutse ugiye gutwara papa mu nama bagumye aho bakurikirana amatangazo yahitaga kuri radiyo haje guhita itangazo rivuga ko imodoka za leta zigomba gusubizwa i kigali nuko umushoferi afungura ibendera idarapo ku modoka sitorowene arayijyana papa yagumye aho mu rugo yitabye inshuro ebyiri gitarama agenda agaruka ku itariki ya gatatu z'ukwa cumi mirongo irindwi na gatatu saa moya z'ijoro mbere yo gufata ifunguro rya nimugoroba haje imodoka pejo katire yera n'abasirikare babiri n'umushoferi ubatwaye barakomanga kuri saro bakingurirwa undi mwenda bamushyira mu modoka umusirikare hirya no hino baramujyana mwigeze mumenya amakuru ye mwigeze mumenya aho yagiye mwigeze mumusura
ntabwo byashobokaga bamaze kumutwara ubwo twatangiye inzira y'umusaraba twadura abana umubano umunani umukuru muri twe yari afite imyaka cumi n'ibiri naho umutoya yari afite umwaka umwe bidatinze mama yabonye urupapuro ruvuye mu butegetsi rumumenyesha ko atemerewe kurenga komini atuyemo kandi akajya yitaba ishuri buri kwezi igitarama muri siroti ruvuye mu butegetsi hehe ni perefe ni komanda w'igitarama bavuga ko ari muri siroti donko serivisi santara de renseignement igitarama niho yagomba kujya yitaba nakwibutsa ko muri ibyo bihe twarasakwaga tugaterwa n'abajura mama yaratotejwe cyane afungwa n'inshuro nyinshi muri kasho ya komini nyabikenke kuko maneko umukuru w'igitarama yaje mu rugo amubaza impamvu atamanitse muri saro ifoto y'umukuru w'igihugu perezida habyarimana ahita amujyana muri kasho ya komine afunga iminsi irindwi anamburwa n'indangamuntu muri icyo gihe imiryango yacu uburenganzira bwo kuvurwa kwiga cyangwa se guhabwa akazi mu bigo bya leta cyangwa by'abihayimana ntitwari tubyemerewe ababyeyi bacu ba mama bari barize ubwarimu ubuganga za sosiyale ariko ntibabonye amahirwe ngo bakore batunge imiryango y'abana basigaranye abana bato bavutse nyuma y'aho bazize abo abagabo basize abadamu baba batwite hari n'abitabye imana kubera kubura kuvurwa ababyeyi umubyeyi yari afungiye muri komine atamugeza ku bitaro bikuru cyane cyane ko nta n'ubushobozi ekonomike bwari buhari ingero zirahari andre minani musigaye muri abana umunani uri umwe muri bakuru wa nyuma afite umwaka umwe mama we baramufunga ubutitsa abaturanyi bababaniye bate mwabayeho mute navuga nko ku myigire yacu yari akarengane gasagasa mu bantu babajijwe mbere yacu hari uwavuze ko habyarimana atigeze yanga abanyagitarama ariko njye mbona atari byo nta muhingiro nyinshi zibyerekana kandi zifatika nyuma yo kudeta abana b'abanyapolitike bize ekore segonderi ni bangahe abenshi twize serari aritisanari bashiki bacu bize komplementeri familiyari na za foye sosiyali minisiteri y'uburezi n'iy'abakozi ba leta yari yarahawe urutonde rw'abo bana ndetse n'abo bafitanye amasano cyane abenshi muri twe ko twitiranwa n'ababyeyi na- n'aba data mu gihe rero minisitiri yayoborwaga na minisitiri sekarije aloyizi na minisiteri ya fonction publique yayoborwaga na mbonabaryi noel noel ishuri cyangwa akazi kuri twe byari ibintu bimwe bidashoboka abo baturanyi banyu izo nshuti zanyu zabafashije gute mwabayeho mute tugiriye neza rwose nibo nshaka mubwire benutse nshimira imana Mm.
Eh, abatugiriye neza ndashimira cyane abaturage nyine ba- b'abatugo b'iwacu ba- bakomeje kutuba hafi mu gihe nyine twari muri izo ngorane by'umwihariko ariko turashima umubyeyi tadeye bagaragaza wabaye minisitiri w'uburezi ku itariki ya mbere z'ukwa munani bibiri na gatatu akaza no kuvanwa muri iyo muri iyo minisiteri azize ko aha abana b'abanyapolitike amashuri bari barafunzwe ariko na nyuma yaho ntabwo yacitse intege mu gihe yari diregiteri wa wa sosiyete ta rwanda ntiyahwemye guha akazi abana bari barangije muri ayo mashuri y'ingoboka bakabasha kubaho no kurihira abavandimwe babo bato amashuri uyu mubyeyi yadufashije muri byinshi turamushimira kandi twe turabizi undi undi muryango nashima rero muri iyo myaka yose nyine twabayemo nyine y'inzira y'umusaraba harimo umuryango wa mwambusa wencesirasi wari bafite sosiyete yitwa kusokondomwa nabo ntibigeze badutererana mu bibazo twarimo twara- twararwaraga bakaturwaza bakadusura bakatugemurira bakanaducumbikira ntituzibagirwe ineza batugiriye sinarangiza kandi ninashimiye cyane muzehe twagira mungu faustin wa- warwanye ishyaka rikomeye mu gihe yayoboraga sosiyete ya stili yahaye twe muri muri tw'abana b'abanyapolitike akazi mu bushoferi cyangwa mu bukanishi no mu bintu byo kwandikisha imani- imashini byaturinze kwandavura no gusabiriza no gusuzugurwa turabimushimira nawe nyuma y'imyaka cumi n'itatu mwumva yuko ababyeyi banyu bitabye imana ibyo mubimenya mwabyakiriye mute Mm, twabyakiranye agahinda birumvikana n'ishavu ryinshi kuko eh, twagumye mu gihirahiro igihe kirekire noneho dufite icyizere kuko bazagaruka noneho tuza kumenya ko bishwe kandi bishwe urw'agashinyaguro twarababaye cyane nyine ariko noneho icyari kibabaje ni uko nta nubwo washoboraga ku ku- no kuba wamusabira misa cyangwa se ubwo ndakora ikiriyo ibyo ntabwo ntabwo tw- twapfiriye muri nyagasani tugumaho gusa tu- turumirwa kugeza n'ubu ngubu imyaka mirongo ine n'itandatu irashize ubu nibwo dutangiye kugenda tubimenya buhoro buhoro cyane cyane ko n'ijwi rya amerika ryabidufashijemo rihamagara abantu bari mu butegetsi icyo gihe icyo gihe ababyeyi bacu bari bafunze tukaba tunashimiye ijwi rya amerika kuko ryakoze umurimo ukomeye ko birimo kugenda bitwubaka turimo kugenda tumenya info- i- ama- ama- amakuru menshi cyane cyane aho ababyeyi bacu bagiye baba- baba- baba babashyira ariko na n'ubu turacya turacyashakisha amakuru ya nyayo tukaba twizeye ko ijwi rya amerika rizakomeza kubidufashamo murakoze Andre Minani ikomera kandi nanjye ndagushimiye cyane kubw'uyu musanzu ukomeye cyane uhaye amateka uhaye amateka turizera ko n'abandi bazakomeza kuza gutanga ubuhamya nk'ubu bwawe kugira ngo ukuri kumenyekane e, kandi mufatane mu mugongo o, mwubake u Rwanda mwifuza urakoze venuste nshimiye imana nawe ndagushimiye murakoze
nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mukomeje kumva ijwi ry'amerika mu ntangiriro z'ikiganiro n'abararikiye ubuhamya bw'inararibonye madamu kabanda nyirabagenzi felicite ubu uba muri leta zunze ubumwe za amerika muri leta ya georgie inararibonye kubera ko yabonye byinshi birebana n'abafunzwe nyuma ya kudeta muri mirongo irindwi n'itatu yabaye ari mu rwanda avuye mu bufaransa aho umugabo we yari ambasaderi w'u rwanda nyuma ya kudeta umugabo we celestin kabanda yagizwe prefe wa ruhengeri inzu bari batuyemo yari hafi ya gereza inshuti ze ndetse n'abavandimwe be bari bafungiyemo uyu mubyeyi aracyafite intimba ariko yagize ubutwari bwo kutwakira mbahaye ikaze ku ijwi ry'amerika murakoze nshimishijwe no kubakira kuri uyu mugoroba nagira ngo mbanze mbabaze mwabayeho mute muri icyo gihe icyo kubana navuga ko mwari mwegeranye abaturanyi mwari mufite bari inshuti zanyu mwari musanganywe ariko bafunze ni byo koko kuba mu ruhengeri icyo gihe ntabwo byari bitoroheye kumenya ko abantu mwaherukanye muri jaride peresidansiyeri do poromiye juwiye muserebura disiyamu aniveriseri noneho bakwegereye ariko bari muri purizo kuko mu gikari cyo kwa perefe wahitaga ubona ikizu cya purizo noneho ukabona na n'icyo bitaga sipesiyare nyine yari izamutseho gatoya wagira ngo ni nka etaje ku muntu ubazi rero ukamenya ko abantu bawe bafungiye aho ngaho urumva byaramarira n'agahinda iyo myaka yokutse uko wasohokaga kwa perefe warabitekerezaga kandi bikakurya kandi ntacyo wabikoraho mwigeze se mubona nk'akanya sinzi niba navuga mwifashishije yuko mwari mufite umwanya navuga ukomeye kubera ko wari umufasha wa perefe uwo mwanya wigeze wifashisha ukavuga uti uwazaterereyo akajisho cyangwa se uwanagerayo akareba niba abo bantu bagihumeka oya kubera ko byari ibihe bigoye twabaga mu ruhengeri atariho tuvuka nyine byarahindutse tuhabona akazi yego ariko kumenya ko nabo bacu ariho bafungiye kandi nubwo umufasha wanjye yari yari umutegetsi waho nta wavuga ngo hari uburenganzira cyangwa nta burenganzira gusa twumvaga nta sekirite yacu nayo ihari kubera uko abantu baturebaga kumva ko turi abanyanduga kandi turi muri perefegitire tutagombye kubamo icyo gihe gusa nagize okaziyo imwe hari umumama waje aje gusura umugabo we aho bamwakiriye bamusiga mu nzu azabaririza kwa perefe aho ariho ndamwakira noneho nk'umubyeyi ndamuherekeza ntabwo twinjiye batwakiriye mu kadirishya aravuga ati narinje kureba umugabo wanjye amuvuga amazina avuga ngo yaramuzaniye amasegereti na suvetoma bati ntabwo ushobora kumubona ariko bidusigire turabi arabibasigira mbese birashoboka yuko mwatubwira uwo mwari mugiye gusura
uwitwa bizimana njye sinari muzi ariko abo twari duturanye bari bamuzi uwo ni bizimana ndereya uriya wari minisitiri w'urubyiruko wari minisitiri umugore yakomokaga ikibungo yitwa babura nicyo nari nzi kubera abo bari baje gusura umugore n'uw'ibutare gerayo babakirira ku kadirishya ibintu murabisiga murataha turataha ntituzi niba yarabibonye cyangwa atarabibonye ariko seraserifuwa nakandagiye imbere ya gereza mwashoboraga se kubabona yenda muri mu rugo mukabona bagiye kota akazuba ukagira uwo umenyamo ngewe nta wapi nta no kurebayo ahubwo urumva cyari ikintu cy'ubwoba gusa nta sinakubeshya nta n'aba nyir'urubandi twigeze tubona gusa kubera ko iyo gereza ntabwo yari twegereye ku buryo ushobora kubona abantu batambuka ariko wabonaga gusa inyubako zayo ariko nta nta kindi twavuga ngo wabona hari imodoka igiyeyo abantu binjira cyangwa basohoka mu by'ukuri ntacyo nigeze mbona nabwiye abumva ijwi rya amerika mu cyumweru gishize ko nzagerageza kubaganiriza no kubaha amakuru amwe ku byerekeranye n'iburanishwa mu rukiko rudasanzwe rwa bamwe ndetse nkubaze waba waragize n'ubutwari bwo kujyayo nahoranaga ubwoba njyewe ku giti cyanjye kuko abenshi harimo na bene wacu ariko bavuze ngo azaburana umunsi runaka rwose naravuze nti ndetse nanabibwira biseruka ntindumva nshaka kujya kureba perezida aho aburana arakwemerera arambwira ati nta kibazo njyayo ndamubona aburana ndahaguma aburana nongeye gusubirayo bose basomerwa nta wundi muntu nagiriye mu iburana rye uretse kujya gusomerwa niho nashatse kujyayo nanone ni ukwihangana byasabaga imbaraga z'umutima kugira ngo ujyeyo ariko imana yarazinyambitse jya kuba rero nzi ko bitoroshye kugusubiza muri ibyo bihe bikomeye ariko ijwi rya amerika rifite amahirwe yo kukugira nk'umubyeyi usheshe akanguhe wabonye byinshi ukagumana byinshi kandi ugafasha benshi kugira umutima ukomeye nagira ngo nkubaze kayibanda uwo uko wamubonye ahagaze imbere y'abamucira urubanza wamubonye ameze ate yarahagaze ate yarahagaze neza ubona nyine wenda nta butware bwamugaragaraho cyane yari nk'umuntu wemeye gucirwa urubanza mbese ibyo bamubajije akabisubiza wenda bamubaza rimwe na rimwe ukumva ni sinike mu bibazo bamuha ariko akabisubiza yihanganye nta adahangana nabo haba hari nk'akabazo wibuka bamubajije yenda n'agasubizo kamwe wibuka yabahaye kakugumye ku mutima
nta kibazo cyangwa igisubizo numva gifatika ariko harimo nk'akantu k'agasu navuga ko kari nk'agasuzuguro nyine mbese hari uwigeze kumubaza umanyari uwitwaga kayibanda nawe aramubaza ngo niko kayibanda numva biranshutse numva mbese nta nubwo nibuka icyo yashubije ariko we rwose yarahagaze yarahagaze nk'umuntu w'imana yumva ko nta kundi yabigenza ntawe uhurana n'umuhamba ariko yewe nanjye sinari mukuru cyane icyo gihe ariko ubw'amatsiko nagiyeyo nyine numva nshaka kumenya uko byagenze usabye komanda biseruka ko yakwemerera ukajyayo wageze aho urubanza ruri bubere ndavuga igihe cyo gusomera abo bandi kubera ko utabashije kujya mu rubanza rwabo harimo n'abantu bawe wari umeze ute hari benshi babyifuje batabishoboye hari benshi bari bagifungiye muri komini wabo badashobora no kuza kureba aho abagabo babo baburana yewe nagiye bageze mu rukiko ariko nicara muri rubanda rusanzwe ndababona bose bategereje nyine icyo bababwira gusa njyewe nazanywe no kugira ngo nibura muri abo babashungereye cyangwa babareba hagire ubonamo umuntu azi cyangwa umuntu we uzavuga ati nibura n'aka yari ahari yarambonye cyane cyane ko hari ni benshi ariko hari n'abataraburanye icyo gihe muri abo bataburanye navuga nk'umuvandimwe wanjye umuvunankiko sinamubonyemo nta nubwo yari kuri lisite y'ababuranye ubwo twari tuzi ko azaza muri turu yindi ya kabiri ariko nka mbaraga rwose twararebanye ari menote de piye ibiganza abasirikare bose amfete bari menote amaboko n'amaguru ariko abandi bose bari menote bamwe bambaye imikara urabona rero abantu wabo waherukaga kubona ropromiye juwiye muri muri jardin presidansiyeri muri reception ukongera kubabona bambaye imikara cyari ikintu kitoroheye umutima w'umuntu ariko nta kundi twari kubigenza nagira ngo batareba bakabura umuntu bazi
ubabonye urabamenya nabo barakubona barakwibuka
ndumva baranyibutse uretse ko bose bari koze nta wahekenyaga amenyo cyangwa ngo agira ati njye nabonaga bifashe bifashe neza mwumvise ko mu buhinduriwe akazi muvuye mu ruhengeri muzi neza ko musize inyuma inshuti n'abavandimwe wumvise umeze ute yewe kuba mu ruhengeri uzi ko umuntu agukeneye ariko ntacyo wamumarira byari bituvunnye kandi kubera impamvu z'akazi ntabwo twashoboraga guhitamo aho bohereza umutware wanjye twaragiye ariko tubagumana ku mutima tukabasengera tuzi ko imana ibibazo byabo ibizi kandi ariyo mucamanza w'ukuri izababuranira cyangwa se bikagenda uko izabishaka ariko ntabwo twashoboraga kuvuga ngo duhisemo tugiye kukiba tujyanye aha mbere ya kudeta abapurefe babaga abapurefe mu maperefegitire yaho twumva ntibamushyize butare ahubwo twumva bamujyanye mu ruhengeri nta nubwo nari nzi ruhengeri aho ariho rupuriruwe nari narageze verinoro ni rutongo no ku gikongoro ntabwo twari tuhazi twari tutarahaba ahubwo twaragiye gusa twumva ku bana bari bakiri batoya twumva nyine ni amashuri hagati ni uko abana nibo bari bambabaje kubera ko twagombaga kongera guhindura indi miliyo nanone batamenyereye ariko ku kibazo cy'abanyapolitike cyo twumvaga ko n'ubundi ntacyo twagikoraho dutegereza nk'abandi bose uko bizagenda nyuma muza kumenya nk'abandi bose yuko bishwe batakiriho yewe twabimenye twaratinze cyane ku buryo rwose hari abo twavuganaga ukumva nta n'ubyemera ukumva ni ni nk'ibyo ubwirwa ariko ugatinda kubyumva cyangwa kubyakira ariko nta ntacyo twari kubikoraho twebwe byari birenze imbaraga zacu n'ubushobozi nyuma y'imyaka mirongo ine n'irindwi twongeye kubivuga twongeye kubiganira nongere nkwisegureho kugusubiza inyuma muri ibyo bihe nibwira yuko nkubaka ngufasha kugutwaza intimba ibyo ngibyo mbyibwiye gutyo mba nibeshya cyangwa se turabihuza turabihuza muri domeri katorze nagize okaziyo yo kujya mu Bubiligi mbese byari amarira gusa n'agahinda ariko nibura umuntu akishimira ko hari ikibaye umuntu ashobora kubivuga noneho aho tuvuwa mu ijwi riranguruye mukarirana hamwe mugahoberana n'amarira ariko ibiryo by'ijwi rya amerika byabigiye mu mizi kandi numva rwose ari igikorwa gikomeye ari ari igikorwa cyiza mwakoze birababaje yego ariko ukuri kuratinda ariko ntiguhera guca mu ziko ntigushye ndizera ko hari abo hari benshi bizafasha bizafasha cyane cyane abana abapfakazi bo hashobora kuba hariho bakeya kubera ibihe banyuzemo n'imyaka igize ari myinshi ariko njyewe numva ari igikorwa rwose cyakunze no gukomeza mbese ntibihagararira aha tukazagera igihe duhura na none wenda dushyingura amagufa yabo twibuka ku mugaragaro nk'uko ahandi bikorwa ariko numva ari igikorwa rwose nashimira ijwi rya amerika kuba baragize icyo gitekerezo madamu felicite kabanda nanjye mu izina ry'ijwi rya amerika nagira ngo ngushimire nk'umubyeyi ukora wafashe aka kanya ukakigomwa ukaza kugira ngo udusangize kuri ubwo buhamya bwawe kandi ngushimire cyane ubutwari bwuzuye ububyeyi wagize kugira ngo ufate mu mugongo uko wabishoboye abari babikeneye nongeye kugushimira kuba waje kuganira natwe namwe ndabashimiye ko mumpaye umwanya wo kuvuga icyari kindi ku mutima hari byinshi umuntu yavuga ariko ntabwo wabivuga ngo birangize igihe cyose muzashaka kuganira natwe turahari tuzabaha ijambo yeee murakoze cyane venisite murakoze namwe
ikiganiro twari twabateguriye ni hano gihagarariye hamwe na etienne karekezi wagihagarariye mbashimire kandi namwe mwese aho muri hose mukurikira ijwi rya amerika buri munsi kandi muri benshi mwari